na hollywood actress wey dem dey call stella damasus and im us-based husband wey dem dey call am daniel ademonika say dia marriage don allegedly hit aso rock o. Oh. alright so oh, my pipo di tori don really worwor if na true be say dis tin wey be say i just see for online if na true na be say di tin get as e be o oh. dis actress wey i dey see for here her name na stella damasos na nigerian actress and uh, uh, musician she get talent for singing she knows how to sing very well na very na very good actress wey be say get good talent and um, she be very nice person na im matter just out from internet say her marriage to daniel don crash. so i can't talk for my mind i say if truly say this thing are true let me say be like say marriage no favour this lady o oh, for if i be her i not go give marriage i try her again why i say so We say this now be her third marriage yeah the first marriage wen um, um, stella damasus marry he marry one of this um, musician wey be say nigerian musician the marriage, they married 2000 and, 1999 and the marriage lasted for only seven years before the man come by. As the man by, and that marriage produced two daughters. Since that time, Miss um, Stella Damaso's can't really find love again, can't marry another Igbo businessman. That one said the marriage no rich. I'm not sure that marriage rich lasted for one year. That Stella Damasos pack her load, go sit down for your own jejeje. before he come finally marry dis eh, daniel this daniel ademonika wey We say a lot of people can't use until they call am Now there she for take gets that title of husband snatcher yeah why i say she get that title of husband snatcher be say this bobo one i dey see so dis bobo daniel na im be im name na music eh, na eh, film producer yes now very good film producer Now the bobo be and he, this man was married to one uh, of all these uh, Nollywood actress So they call C, uh, eh, Doris Simeon. This Doris Simeon cry, cry, cry, cry, cry today on, cry tomorrow on, say Stella snatching husband. So the thing wey be say e dey between Stella and this Doris now, the thing not just, you e know just make people, a lot of people, some people no come like Stella because of the whole thing. But um, if you look the whole thing if you torchlight the whole thing wey be say e happen between doris and im former husband wey be daniel una go find out say the matter be like um, person wey be say wetin He get e no value until then dem snatch am from am I say wetin he get e just be like this dis olefawo wen olefawo thief uh, eh, fowl the fowl come dey make noise cha cha cha cha make noise make noise nothing dey happen again na the situation when e happen And the pathetic story about uh, uh, Doris Simeon be say, Stella Damaso not only Colobi husband, a Colobi picking join when the whole thing started. But at last, at last, they can finally allow Doris to have access to the child. Yeah, so um, when the whole rumor started to come in between this um, Stella Damasus and uh, this Daniel, that time stella deny say he no get any anything with the guy say dem be just business partner business partner no do no do before you know stella don already marry this guy come marry this guy two of them come take off go us carry doris son follow body waka go us go start life <clears throat> but the information wey e dey reach with the internet eh, amebo be say dem say stella damasus and daniel dem no dey again say daniel don pack comot for di house wey be say dem dey stay im don pack comot im don go rent another house for another town entirely na there na im dey stay with im son so for some few eh, months ago i bin last year um, dem show where stella eh, wia eh, doris and im husband and im son dey together, dem allow di son to come see doris both of dem see together so doris sef she sef dey us according to report wey be say e reach us dem say doris sef dey us doris now dey pray fire and brimstone so that im husband wey be say e mistakenly leave for another person to come colombia this time around when when the husband reach him hand he go know how to hold man because stella wey be say una dey see so stella lost him husband when he lost him husband at tender age can't dey sleep for night e no get husband cold not catch He don't know the value of man doris when be say e no know the value of man when be say eh, when eh, she they do anyhow the man just could go fall for inside stella hand as stella just capture her pachakam nine nine enough green leave am again oh. if now you go leave him, and una know say men where they see so now where eh, then they get uh, rest of mind at the end that they sit down gidigba so stella can't give am that thing when they look for for man for woman nice now so doris can't take lose like lucifer can't lose in husband losing son join no but e be like say doris never rest o oh. e still they pray fire and brimstone they make sure say one day be one day waiting be on gorisham. Now be this whole thing wey be say they happen because from the reaction of the way people react when when this rumour come out some people they jubilate say god of eh, doris don capture them say na god do don answer doris prayer so this one I lesson to most of all these women wey be say when you get your husband they with her you no go value now. When you you don lose am na that time na you can no know say yes you get husband just as mercy johnson Call eh, dey with this dis eh, im eh, husband na the former wife now don dey envy them because e feel say as im don leave the man the man own don finish no woman go fit dey with am but the man prove am wrong na so e just be so my people o oh, alright so my pipo di tin wen dey reign now be say two of them no dey again say stella damasus and this bobo dem don kwanta, their marriage don hit rock say dem no dey marry again. So di whole tin come make all di fans of um Doris now dey rejoice over Stella. But una no go blame Stella because Stella na widow wen e be say im e know di importance of coal in di night. Immediately dis man reach im hand, e hold am kpichikon. E hold am tight, e no let am leave am again. E hold am well well. So na doris na get the power the the the headache to go dey pray so maybe god don answer doris prayer we no know because this whole thing wey be say just come out now wey be say dem say stella damasus and um, daniel dem no dey marry again we no know whether na true it's allegedly until we confirm am because the people wey be say dem write this whole thing for internet dem say when they don't confirm and they go know whether not true for now now allegedly we never really confirm this story but make i read the comment section with wetin a lot of people talk concerning this whole situation my people, how on see some people say if this is true please let pop champagne god of doris please bring her husband back let let them bear the remaining children stella is wicked I no go talk say stella is wicked why i say stella is not wicked because stella need this man He need man pass because he don be widow He don dey He don sleep for house He don see say cold don catch am so he know the importance of husband doris eh, wey be say he take him husband take do yeye wey be say another man another woman come come colobi and take now na go blame because how young girl wey be say be doris go look look look look allow him husband this kind handsome bobo to to snatch comot for him hand i think if this thing na true wetin go do be say once this man don't reach in hand na na he go know the value of husband because stella now not teach him the value of husband she don't know how I be so na say just be so the marriage of eh, daniel and simeon produce one son and that son eh, wetin dem they call am stella damasus color be the son take two The son day with he and the daniel two of them just day. and that pikin i'm sure say he go love stella well because because can't love where be say stella dey show that pikin even uh, doris never show that pikin that kind love una dey see am so so una no go blame stella so my prayer be say may god help this stella because the lady na very nice lady no be everybody na marriage favour e just just too unfortunate say the first husband die if no be say husband die all this story for no come and all this one wey be say dem dey say she snatch person husband she snatch person husband for no day so na so it be all women make una get sense no matter I be make una try hold a husband anyhow e be make we try na so you just be oh. because that thing wey be say you say you no value another person hold am you value him. so all this one wey eh, doris they do na where all her fans they pray say make it come back why not? Why the fans ask doris say how in waka how dem do where be say this man take off for your hand how dem do because if for you to allow your husband to sneak off for your husband that means the man no no no value no you no value the man that another person will be say value the man don't collect and take now e don turn una don dey call stella say na husband snatcher as soon as i'm com concerned stella no be husband snatcher because you will be say you be woman when you see somebody they creep into your marriage it's your right for you to fight for waiting belongs to you and so just be i know say some people then go they go say eh, which kind talk be this one that one no concern me i don't talk my own na my own opinion be that anything wey be say you won't talk make you talk Now so you just be so make i continue with the comment section so women find it difficult to settle down with another man when their first husband die he just cannot fit in in in her late husband shoe okay some some of stella fans say since her husband die di thing make her she not just fit settle down with another man You say they say they be like that at times so because this one na her third husband after the husband die na this eh, daniel say na i go say dem their marriage even last sef right, so my people, what are your thoughts how una see this whole thing if e be say you get anything wey be say you wan talk let's continue this discussion for the comment section my people, oh make una no fail to subscribe to this channel if e be say you never hit the subscribe button This channel na channel wey be dey bring more ogbongelicious Naija gist for una. Thank you so much. God bless you. Bye.